ራዲዮ ዝጉድ አሜሪካ radiyo ijwi ry'amerika zigira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru uyu munsi tariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi mu burundi bibutse imyaka makumyabiri n'irindwi irangiye melchior ndadaye wari perezida w'icyo gihugu yishwe abari kumwe nawe mu ishyaka frodebu iyo tariki bayibuka gute irari rya mbere ni uko dadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe intaho abizira akabipfira icya kabiri ni uko yadusigiye irari rya demokarasi uwo ni frederic bamvuga inyumvira wayoboye ishyaka frodebu aba n'umuyobozi waryo wungirije kabuga felicien ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside azafungirwa ilahi mu buhorandi mu gihe urubanza rwe rugikomeza muri sudani imyigaragambyo yongeye kubura kubera ubukene mu gihe umucamanza w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha atangaza ko omar al bashir wahoze ari perezida wa sudani n'abandi bakekwaho ibyaha bagomba kwitaba ubutabera naho hano muri amerika ejo kuwa kane hateganijwe ikiganiro mpaka cya nyuma hagati y'abakandida donald trump na joe biden bazahatana amatora yo mu kwezi gutaha aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya tugumane amakuru hirya no hino ku isi tuyahere muri afuganisitani aho abantu cumi n'umwe bose b'igitsina gore baguye mu byigano muri stade barimo bategereje gusaba viza yo kujya mu gihugu cy'abaturanyi cya pakisitani thomas kamirindi arakomeza hari hashize amezi arindwi arenga pakisitani yarahagaritse gutanga viza muri afuganisitani kubera icyorezo cya virusi ya korona imaze kubisubukura ejo kuwa kabiri abantu ibihumbi n'ibihumbi batangiye guturuka imihanda yose mu ntara ya nangarar mu burasirazuba bwa afghanistani bajya gusaba viza muri konsula ya pakistani iri i jalalabad umurwa mukuru w'iyi ntara kubera ubwinshi bwabo abayobozi b'intara n'inzego z'umutekano babasabye gutegerereza muri stade y'imikino yegereye konsula kubera kandi amahame y'idini rya isilamu abagore n'abagabo ntibagombaga kwivanga umubyigano rero wabaye uyu munsi mu gice cy'abagore bapfamo cumi n'umwe abandi cumi na batatu barakomereka muri aba bose uko ari makumyabiri na bane abenshi ni abageze mu myaka y'izabukuru nk'uko umuvugizi w'intara ya nangarara yabitangarije abanyamakuru buri munsi abanyafuganisitani ibihumbi n'ibihumbi bambuka umupaka wa pakisitani bagenda bagaruka akenshi kubera kujya gukorayo akazi kabatunze cyangwa se kujya kwivuza uretse uyu mubyigano abandi bantu mirongo itatu na batandatu bose b'abapolisi bishwe uyu munsi mu gitero cy'abatalibani mu ntara ya takara mu majyaruguru ya afghanistani barimo na raz muhammad dorandish komanda wungirije wa polisi mu ntara ya takar umuyobozi w'ibitaro bikuru bya takar dr rahim danish aratangaza ko abandi bapolisi umunani bakomeretse umuvugizi w'abatalibani zabihula mujahid yatangaje ko ari bo koko bagabye iki gitero n'ubwo bwose bari mu mishyikirano na guverinoma ya afghanistani idoha muri qatar umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe mu buhorandi aravuga ko omar al bashir wahoze ari perezida wa sudani n'abandi bakekwa bagomba kwitaba ubutabera kubera ubwicanyi bwakozwe mu ntara ya darfur fidel niyongabo nibyo atubwira umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yabitangaje ku munsi wa kabiri abo bantu bagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'ivyaha by'ihonyabwoko vyakorewe mu ntara ya Darfur yamenyesheje ko bategerezwa kuja imbere y'intahe bidatevye avuga ko uburyo bociga urubanza bariko babiganira n'abategetsi ba Sudani ko bariko baraba ibishoboka vyose amenyesha ko afise icizere inyuma y'inama yagiranye n'abategetsi bakomeye ba Sudani mu rugendo yagize muri ico gihugu sentare mpuzamakungu mpanavyaha yarasohoye imitahe yo guhagarika Omar al-Bashir n'abandi banyasudani batatu bikekwa kuba bakoze ibyaha byo mu ntambara ibyaha by'ihonyabwoko hamwe n'ibyaha by'agahomerabunwa byakorewe mu ntara ya Darfur Al-Bashir apfungiwe ku murwa mukuru wa Sudan Khartoum kuva kuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari inyuma y'imyerekano yamaze amezi atari make tuve muri sudani tujye i Lagos muri nigeria aho umuntu umwe yaguye mu myigaragambyo y'urubyiruko rwarenze ku mategeko y'umukwabo rusubira mu myigaragambyo joe biden arasaba perezida buhari n'igisirikare cye guhagarika urugomo kuri rubanda fidel niyongabo arakomeza iyi nkuru
abari mu myerekano yo kwiyamiriza igipolisi bagumye mu mabarabara mu gisagara cya lagos uno munsi ku wa gatatu barenze ku itegeko rya leta riziririza kuja mu mabarabara inyuma y'ijoro ryaranzwe n'akajagari igipolisi cararashe ku bari mu myerekano igipolisi carashe kandi uno munsi ku wa gatatu ku mikangara yari mu myerekano yari yashize amabariyeri mu gice cy'igisagara ca lagos aho igipolisi carashe ku bari mu myerekano yo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igitigiri kitamenyekanye c'abari muri iyo myirekano barahasize ubuzima abandi barakomereka hari amakuru yatangajwe ko amasasi yumvikanye mu bice bitandukanye by'igisagara ca lagos harimwo no kwibarabara rikuru rija ku kibuga c'indege mu kibanza gikomeye amabisi ahagararamwo hamwe no hanze y'inyubakwa za televiziyo abari mu myerekano batangaje kandi ko amasasu yumvikanye mu bindi bice bitari bike bya nigeria harimwo umugwa mukuru wa politika abuja perezida muhammadu buhari ntaco aratangaza kuri iyo myerekano n'uruhagarara biriko biraba mu gihugu ibiriko bibera muri nigeria vyatumye amakungu abikurikiranira hafi joe biden umukandida azoserukira umugambi w'abademokrate mu matora ya perezida azoba mu ntango z'ukwezi gutaha muri amerika yiyamirije inyifato y'abapolisi yo kurasa abari mu myerekano yasabye perezida buhari n'igisirikare cy'igihugu guhagarika gukoresha inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano yifatanije n'abo bose babuze ababo mu bwicanyi bwakozwe ku bari mu myerekano yamenyesheje ko amerika yifatanije n'abanyanigeria bariko bagira imyerekano mu mahoro basaba ko inzego z'igipolisi zitunganywa bushasha ruswa ikarangira mu gihugu fidel niyongabo urakomereza muri sudani nanone aho abaturage bongeye kubura imyigaragambyo yo kwamagana ubukene bubugarije iyo myiyerekano yabaye uyu wa gatatu mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bice by'igihugu abanyagihugu bariko biyamiriza ubuzima bubi babayemwo hamwe n'inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'abapolisi ku bari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi iyo myiyerekano ibaye indwi imwe inyuma y'aho abantu cumi na batanu biciwe abandi batari bake nabo barakomereka igihe abanyagihugu bo mu bwoko butandukanye batana mu mitwe bisunze ubwoko biyamiriza kandi inguvu z'umurengera zakoreshejwe na leta ku bari mu myerekano mu buseruko bw'igihugu uruhagarara rwadutse inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere abdala hamdok mu ntango z'uku kwezi yirukanye buramatari w'intara ya kasara iri mu buseruko bw'igihugu amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye abantu bariko baragira imyerekano ku mugwa mukuru Khartoum hamwe no mu gisagara bifatanye ca omdurman hamwe no mu bindi bice by'igihugu abari mu myerekano baturiye amapine y'imodoka mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru leta mfatakibanza yarananiwe no gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwasinzikaye bikomeye abanyagihugu ntibaronka ibintu ngenderwako nk'ibitoro ibifungurwa n'imiti urakoze fidele tujya mu bufaransa noneho aho umushinjacyaha yagejeje bwa mbere imbere y'umucamanza abantu barindwi bakekwaho uruhare mu iyicwa ry'umwarimu samuel pati thomas kamirindi byagenze bite samuel pati yigishaga iby'amateka n'ubumenyi bw'isi mu ishuri ryisumbuye mu ntara ya evelyn hafi ya paris umurwa mukuru w'ubufaransa umusore w'imyaka cumi n'umunani y'amavuko witwaga abdulak anzorof umuyisilamu wakomokaga muri ceceniya mu burusiya yamwishe amuciye umutwe ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi polisi yarashe uyu anzorof nawe arapfa amaze gukora ibara abantu barindwi bakekwaho ko bamufashije mu ibara rye bagejejwe imbere y'umucamanza baregwa iby'iterabwoba barimo abana babiri batarageza ku myaka cumi n'umunani anzorof yaba yarahaye ruswa y'amafaranga kugira ngo bamuhe amakuru kuri mwarimu pati abandi bantu icyenda bari bafunze by'agateganyo bafunguwe polisi ivuga ko itarabona icyo yabashinja kugeza ubu barimo ababyeyi ba anzorof bombi sekuru na murumuna we umwe hagati aho guverinoma y'ubufaransa yahagaritse umuryango wa kisilamu witiriwe sheik yasin mu rwego rw'umutekano no kurengera umuco n'uburezi nk'uko leta ibisobanura sheik yasin n'umwe mu banyapalesitina bashinze hamas iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba rwa leta zunze ubumwe za amerika uburayi na isirayeli hamas yahakanye ko ntaho ihuriye n'uriya muryango wa kisilamu wahagaritswe mu bufaransa ku rundi ruhande minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ubufaransa gerald darmanin yategetse polisi kurinda imisigiti yo mu mijyi ibiri bordeaux na bezier mu majyepfo y'ubufaransa kubera urugomo ruyibasiye burimo ubutumwa bwacicikanye ku rubuga rwa facebook busaba gutwika iyi misigiti
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no kuri facebook na youtube kuri voa radiyo yacu no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mu kanya ni amakuru yo mu biyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku rwego mict rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira felicien kabuga irahi mu buhorandi aho kujyanwa yarusha muri tanzania mu gihe urubanza rwe rugikomeza umunyemari w'umunyarwanda kabuga felicien akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo cyenda na kane pierre claver niyo nkuru arakomeza umucamanza w'urwego mrct rwasubiriye sentare mpuzamakungu ziri mu hotepeyeri yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane mu rwanda yafashe ingingo ko felicien kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri irahe mu buholande aho kujanwa yarusha muri tanzania nk'uko umutayi wa mbere wo kumurondeza no kumufata wabivuga kabuga felicien umusaza w'imyaka mirongo umunani n'indwi nk'uko yabibwiye sentare iri pari mu bufaransa aheruka gufatirwaho nyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ivyaha vya jenoside yakorewe abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe yafashwe amaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu arondegwa iyi ngingo yo kumurungika irahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga iyo ngingo ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ivuga ko Kabuga vyemejwe ko amagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri tanzania vyobangamira ubwigenge n'amagara yiwe gushika ubu itariki azurungikirwa ko irahe hamwe n'iyo urubanza rwiwe ruzotangurira ko ntiziramenyekana gusa umucamanza afise urwo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu vyerekeye dosiye y'urubanza rwa felicien kabuga umuryango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse ubunyabwoko byakorewe abatutsi felicien kabuga akekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu rwanda aishake naftari umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka mu rwanda yabwiye bbc ko ifatwa rya kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo yongera ko kwico baciza kuri ibuka ari uko yozanwa mu rwanda akaba ariho aburanira yamara abunganira umutama kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri icyo gihugu c'ubuholande kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza metre emmanuel artit umwe muri bo yandikiye umucamanza carmel agius atwara sentare ya onu iri yarusha muri tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu buholande yasiguye ko muri tanzania atanga ingo zikomeye zashyizweho zo kwirinda ikiza c'umugera wa korona bikaba vyobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru basigura kandi ko kabuga atoshobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diyabete umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe bavuga kandi ko ingingo yo kumureka akaburanira mu bihugu vya buraya yonafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi ico bikoze sentare iri yarusha yari imaze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa iyo sentare iheruka gushiraho abacamanza batatu bazoburanisha felicien kabuga barimwo umwongereza umunyayirigwe n'umuganda yarusha muri tanzania hasanzwe hariyo n'abandi bahoze ari abashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera c'u rwanda bagirizwa ivyaha vy'ubunyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri arusha kuko n'ibihugu vya buraya birimwo imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cabo abo bagira ku icumi ubu batunzwe na woni yarusha pyeklave ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tuje mu burundi aho uyu munsi bazirikanye imyaka makumyabiri n'irindwi ishize perezida melchior ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka umushumba wa arikidiyoseze gaturika ya bujumbura musenyeri gerve banshimye ubusa yahamagariye abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana mugenzi wacu eloge willy kaneza yaduteguriye iyi nkuru
ibirori nyamukuru byo kwibuka melchior ndadaye vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura inaho yiciwe nk'uko yari umukatolika vyabanjijwe n'imisa yasomewe kuri paruwasi saint michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho musenyeri wa diyoseze nkuru ya bujumbura gervais banshimiye ubusa yavuze ko ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na bene co yashimangiye ko hategerezwa kubaka uburundi bw'iteka buzinjyane n'ukwama abantu basubiranamwo rero imana ko mubandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane tugomba kubaka uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarengane buzira agasuzuguro ugutotezanya n'ubwicanyi musenyeri banshimiye ubusa yibukije ko ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramwo abarongora biciye mu matora meza niko kuvuga ko ari igihe co kwisuzuma kugira ngo abarundi bamenye n'ibiragi ryiwe ryaragendewe nikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye mu gusondera ubuzima bwa intwari yubahiriza bose mu byo barekuriwe intwari idakumira intwari itarenganya intwari idatoteza ko turiko turahinahaza perezida melchior ndadaye nk'igihugu y'uburundi mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twatsindiye aho turi nk'isekuro canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge ivyo bibazo ijwi rya amerika ryabibajije bamwe mu banyagihugu y'ubujumbura no mu ntara ya rumonge mu mpanuko bushira uburengero abenshi bemeza ko akarangamutima kandadaye kajanye nawe mvuze ngo demokarasi yavutse iracariho ncanangura kwibaza nimba yoba yarabayeho sinovuga ko yoba igihari nkuko byategerezwa kugira uhabwe ikintu hariho aho nabibonye nanjye byaranshyikiye ugiye gusaba ijambo bakabanza kukubaza uri muri sisiteme uri mu mugambwe unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi iragi ryandadaye ubunye rirakurikizwa ari mu kazi ntukumigwa birababaje cyane kubona ibyo yarwaniye ibyo yagize tutigeze tubishikako jewe ku bwanjye mbona uburundi butigeze buhinduka byagwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemo usanga uburundi ari ubw'umugwi mutoyi waba bufise mu minwe ndajaye yifuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu hirya no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakabura irengero icomeri ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana akazi bigeze bakorako ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ivy'ubu unye nakuronka ngo nakazi hatabayo ka mwana wa mama ibiturire niko kuko ntakayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo ndadaye yifuza ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukazusa usanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza uburundi atari ko biri mu kurindira impinduka mukuru w'ishyirahamwe ya vode ry'imfubyi n'abapfakazi b'abubahwa abicanywe na ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bihe bitandukanye agera hishaki ubwo bwicanyi bwose ntawe uramenya ngo nyezina yabo ubwa mbere ni ukumenya ukuri ku byabaye ubutungane bugakurikira niho hazoshobora kuba ukunywana nyakuri abakoze ayo mabi bacibwe imanza hanyuma duhariranire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutu yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahana melchior ndadaye yishwe afite imyaka mirongo ine mirongo icyenda na gatatu inyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya rutovu intara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi kandi bari abasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko atamaraso asesetse ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa ndadaye bwahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu nk'uko ntiyabisiguye eroge wurikaneza ijwi rya amerika
urakoze loge wereka neza tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu bubirigi fidel niyongabo yabanje kumubaza uko yibuka iyi tariki perezida ndadaye yiciweho
ko umwaka utashe twama twibuka iyo tariki kubera ko ari itariki yibagiranwa mu mateka amategeko y'igihugu kubera ko icyo gihe isi yubamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshingamateka ponsiano karibwami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka dorable jile bimaze ubute bakamugandagurana n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati juvenal ndayikeza bakamugandagurana n'uwari ajejwe igendereza umushingantahe richard kumwami hanyuma baburamatari batatu munyuma barishwe uwa gitega uwa karuzi wa bubanza n'uwa kirundo mu nyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe urundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda akagirire nacyo rero havuyemwo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa yiporona bwari bwatsinzwe mu matora turaba ingene twosubira kubaka igihugu bibyara ry'amasezerano ya arusha rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemwo aho twibuka kahise akubu n'akazoza ka demokarasi mu gihugu cy'u Burundi iyi tariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi kw'icumi ukwibuka urupfu rwa ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijanye n'iyicwa ryiwe bagirizwa ko babigizemwo uruhara iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu burundi ingingo mwayifashe gute twebwe ku bwacu iyo ngingo ingingo tufata tuyishize mu kiringo turimwo ca politike kubera ko hari haheze imyaka icumi n'itanu umugambi cndg fdd uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeze no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kugira ngo bahindure iyo nyifato uyu munsi ico ni ica mbere ica kabiri ni uko dukurikiye ingene ibintu biriko biragenda ni uko uyu munsi uyu mugambwe watanguye kuvyura ayo madosiye haraheze imyaka nk'ibiri itatu wari wifuza yuko iyo dosiye ivyuka bategura amatora mu kwezi kwa rusama mwaka wa bibiri na mirongo ibiri kugira ngo barabe ingene abantu b'abahutu bobemera bati barya abantu barakomeye n'imanza zari zarananiranye barazubahutse ni ukuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutora iyo geno isura yagurutse kubera ko abanyagihugu ntibabatoye ibyo byose bakoze kugira ngo babareke kuzura bapfuye kugira mwene izo manza si byo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kubera ko baciye babona bati ko ari ibyo bakoresha ku mvo za politike hanyuma icyo gituma rero tuwe twifuza ko izo manza ziza ata muntu ashobora kuvuga ngo rwaciwe mu gihe cya politiki kitari cyo cyifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi bashobora kwishira no kwizana mu gihugu cy'iwabo hanyuma bakazana izo manza abantu bakaburana eh, barondera baburanira bakabarondera mugabo atari ibintu bace bakwegera ko mu bijanye na politiki twebwe ico nico twifuza nayo ubu kuzana urubanza bakaruca mwene uko siko duca twumva ko ari byo kubera ko dusanzwe turi mu gihe cya politiki kimeze nabi Yego, muri make cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera perezida ndadaye muri make iragi rya mbere ni uko ndadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira iryo ni iragi rihambaye cyane icya kabiri ni uko yadusigiye iragi rya demokarasi demokarasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokarasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafitiye uburenganzira Koze.
basumanya kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi Frederic Bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aho Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani na Mike Pence uhagarariye ry'abademokarate bahangana mu kiganiro mpaka cya nyuma kibanziriza amatora ateganijwe tariki ya gatatu z'ukwezi gutaha. Ibindi reka tubyumve muri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika tugezwaho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima uri mu burasirazuba bw'u Rwanda.
ikiganiro mpaka cya kabiri ari nacyo cya nyuma mbere y'uko umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu ugera giteganijwe kuri uyu wa kane ariko noneho hakurikizwa amabwiriza mashya mu rwego rwo gukumira ko abakandida bacana mu ijambo perezida donald trump yagaragaje ko atishimiye muri rusange uburyo iki kiganiro kizabera mu mujyi wa nashville muri leta ya tennessee giteguyemo bwana trump yagize ati nzitabira ariko ntabwo byanyuze mu mucyo uburyo bahinduyemo ingingo zo kuganiraho ikindi kitari mu mucyo kandi ni uko umuyobozi w'ikiganiro dufite abogama rwose Kristen Welker umunyamakuru wubashywe cyane wa televiziyo ya NBC ukurikirana inkuru zirebana n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House niwe uzayobora iki kiganiro mpaka kandi yahisemo kubaza bwana Trump na mukeba we w'umudemokrate Joe Biden ku ngingo irebana no kurwanya icyorezo cya COVID-19 imibereho y'imiryango y'abanyamerika ikibazo cy'amoko muri Amerika, imihindagurikire y'ikirere, umutekano w'igihugu ndetse n'imitegekere. Nyamara uruhande rushinzwe kwamamaza Trump kuri uyu wa mbere rwari rwatangaje ko ikiganiro mpaka cyagakwiye kwibanda cyane ku bibazo birebana n'imibanire n'amahanga. Ku bashinzwe kwamamaza Joe Biden ariko bagatunga agatoki Trump ku gushaka kwihunza ingingo irebana n'uburyo ubutegetsi bwe bwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona mu gihe impande zombi zemeranyije na mbere ko abayoboye ikiganiro mpaka ari nabo bagomba guhitamo ingingo ziganirwaho. Bwana TG Dukro, umuvugizi wa Biden ati nk'ibisanzwe perezida ashishikajwe cyane n'amabwiriza y'ikiganiro mpaka kuruta kubonera igihugu ubufasha gikeneye ngo kive mu bibazo ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kane kizaba kigizwe n'uduce tw'iminota cumi n'itanu aho muri buri gace havugwa ku ngingo zitandukanye buri mukandida azajya ahabwa iminota ibiri yo kuvuga hakurikireho impaka zifunguye mu kiganiro mpaka giheruka guhuza abakandida bombi mu kwezi gushize kwa cyenda bwana trump yakomeje kujya aca mu ijambo biden wanyuzagamo akamusaba ati ushobora guceceka mugabo ku bw'ibyo akanama gashinzwe gutegura ibi biganiro kiyemeje gushyiraho impinduka mu rwego rwo korohereza ko haba impaka zifatika kuri uyu wa mbere katangaje ko mu gihe cy'iminota ibiri ugenewe kuvuga muri iyo minota ari we wenyine uzajya wakirizwa mikoro naho iya mugenzi we yo iba izimijwe binyuze mu nyandiko ako kanama kashyize ahagaragara karagira kati abashinzwe kwamamaza ku mpande zombi muri iki cyumweru bashimangiye ko bemeranya n'ibwiriza ry'iminota ibiri itarimo gucana mu ijambo kugira ngo iryo bwiriza rishobore kubahirizwa umukandida ufite ijambo niwe wenyine uzajya uba afite mikoro ifunguye ako kanama katangaje ko nubwo kemera ko nta ruhande rushobora kunyurwa n'amabwiriza yose uko yakabaye kizera ko ibyakozwe biza gutanga umwanya ungana kuri buri ruhande kandi biri no mu nyungu z'abaturage ba amerika abakandida perezida bari bahuriye mu kiganiro mpaka cya mbere mu mpera z'ukwezi kwa cyenda ndetse ikindi kiganiro cyari giteganijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi nyamara bwana trump yaje gupimwa asanganywa ubwandu bwa covid cumi n'icyenda akanama kadafite aho kabogamiye gashinzwe ibi biganiro mpaka by'abakandida perezida gasabye ko abakandida bahuzwa mu kiganiro hifashishijwe ikoranabuhanga badahurijwe ahantu hamwe perezida trump arabyanga
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwayakurikiye hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura yegeranijwe na fatu alimas karara yari ahagarariwe na frederic nkundikije igihe mwumva ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese